nzagerayo none se we mwumvishe iyi chorus twiririmbye neza koko shange numvishe pazi ari kubyica ukuntu ariko hano kuki ungendaho ubundi nkugendaho iki ubusore gusanga unusha kuririmba ku buryo ari njyewe ubyihishe muri aba bose aha umva pazo si ukubyica kundi ahubwo uri kuva mu inota abantu usika ari byo koko uyu murezi aragira ngo nitugera muri studio Riderman azagera ngo nitware pesa ndetse ariko mujye munyizera mwana apu ningera muri studio murabona ko producer ntamwemeza akajyana umva pazo ririmba twese tuve hano tuzi uko buri wese ari buririmbe umva we cyangwa pazo tumukuremo ko turirimbe turi bato tumukuremo Mwa- muhave mwana ubwo se munsi ya sinaba ndaburije mwana nyine umva mwana mureke nyine dusubiremo nk- nk'ikosore sibyo rata valentine ngaho mubabarirane noneho arabyumvise ngaho twagiye
intego ni ukurenga imbibi nkagerayo
ndakataje nta gusubira inyuma oh. shaka kuba urugero rw'uwavuye kure akagera kure
ewana umva icyumweru tumaze kiregata rwose cyatanze umusaruro kabisa turebe ahubwo mureke ahubwo tujye gukatisha amatike atadushirana
yewe mwana ningera i kigali ngomba kujya kureba stage yo muri arena Ehehe.
narumvise ngo ni dani njye ndumva ndi bunyure mu mujyi nkareba udusitire tugezweho sha ese we ko muri kwipangira izindi gahunda itujyanye itararangira ariko di wa mugani sha digi ibyo ni mureke rero mbabwire tugendere inzira imwe dukore icyatujyanye ibindi muzabigemo ari byo bibajyanye ariko Ibyo ni valentine byo nk'umajye nagera i kigali sinatembera koko
ese mumbwire hagize ugira ikibazo ari wenyine nimwamwishe icyizere batugiriye baduha impushya twarakuze wana aha sha cyakora valentine ibyo tujye tuba smart ntitukavangavanga
injira ntabwo hakinze
tesi ko waryamye hakiri kare
ese niwe kire shana ntakubeshye ntabwo ameze neza nari nirambitseho gato icara ku gitanda ubunganiriza shana shana nari nkuzaniye cya gitabo cya fizike ngo nawe ntize biyoroje ndumva wakaniye Eh.
nidusubira ku ishuri umenya uzajya uba uwa mbere gusa
ariko se we seriye mbwira ikintu wabaye
ese kire reka nkubaze nta kibazo ndumva muri cya kirori kuba narababajwe n'uko jane namusanganye n'undi mukobwa ni ikosa nakoze sha nta kosa wakoze kuri icyo mbajije icyo kibazo
nibwira ko kuba narafushye bitari bikwiye cyangwa nkaba naranakabije oya pe nanjye birabimbayeho byambabaza ahubwo urihangana ukuntu watashye imbona ukomeye tukanakubwira ngo tuguherekeze ukanga
icecekeresha buriya nagiye inzira yose ndira yawe pore pe nyuma yaho se jay yagusabye imbabazi ziki se ko ahubwo anyohereza ubu mesaje nkaho nta n'icyabaye mfite impungenge z'uko dushobora gutandukana hombona tesi gushwana ni ibisanzwe ntibibaho se ubundi mukongera mukiyunga ikibazo cya jay yihagararaho mu makosa nabimubwira kumva ko nshaka kumutegeka ubusa nzakundane n'umuntu nkora ibyo ashaka gusa
oya nanone urwo ntirwaba ari urukundo
shakire ntakubeshye jay ndamukunda ariko kubera ukuntu ahora ambabaza ndabona nta kamaro ko kugumana nawe pe
tesi ubwo ushatse kuvuga iki
ese gigi ku muntu usa n'uri mu mibare cyane ra ufite igiswa kandi kiranjijishije uziko narigeze ku kindi gitero mani karabaye gigi ntumbwire ko utafashe ibitero uri buririmbe ubu twaye pese korasi nawe ibyawe utarabifashe ariko yarabifashe ariko ejo yandirimbiyemo numva birimo birajyamo
ari wowe se mani ari wowe sha ahubwo ureba iki gikuta negamye nawe kinyandurije ipantaro ah yewe ariko se gigi iyo pantaro yawe imenera ubufu wambaye nijye kujyana i kigali ipantaro mbere hari ikibaye se nifuze nta kibaye ariko nanjye ndabona nta kibaye Eh, niko valentine Uvuga kabye.
nawe bugira umunyacyaro bigezaho gigi yumbwira basi nkamuteza akadeshi oya mwana mani njye nageze aho ngeze kubera uwo ndi wa pana kwifuza iby'abandi ntaragera ahubwo zana ayo matike tugende wanyu
mwi karame nishimiye ko ibiruko birangiye tugasubira ka buto aha njye nikumburiye niki sha buriya kwiga tubibamo mbikundira ko bafite uruteleviziyo n'ururadiyo rugira ikiziki uragupakira imyenda mu gikapu tukagenda kandi wibuke n'amakaye yo mu wa kabiri amakaye mu wa kabiri se nyamaze iki ndi umusibire se wagize ngo ntituzakora ikizamini cya leta tuziga ibyo mu myaka yose rero Eh, icyakora da mu wa gatatu nta mikino rero uraba ujyanye ingamba nshya keve kuko umwaka ushize wimutse hamani Eh, ariko naberetse ko keviyo nshatse ikintu ngishobora Mm, izi nkweto ni izande ziri ku ntebe mwe iyi nizo papa yampembye kuko nabaye uwa mbere Mm, ntiwumva ubwo ugize imiguru ibiri mishyashya njye mfite umwe wonyine wa za zindi mama yatuguriye oya ntacyo uzajya uhinduranya na zimwe usangamo oya mwe nanjye bagombaga kumpemba kuko nimutse nari hafi gusibira none si ibyo urumva aribyo bari kuguhembera koko keve kandi kwimuka ari inshingano zawe Mm, wese ko baguhembye inkweto ngene ariko batari kuzima nta kibazo nari kugira gusa mba numva banciye intege kuko batahaye agaciro ko nimutse erega kwimuka ni ibisanzwe ku munyeshuri keve ahubwo gusibira nibyo bidasanzwe kuko umunyeshuri aba yitwaye uko batifuza cyakora da
bazo iyi gare yo ndayibuka ni nyabugogo si byo ni cyagiye tuza muri fesitivali se sinabasobanuriye eee ndabona umuntu atabona naho akandagira pe valentin ngira ngo ufate akaboko utabura
ariko ntukangire umuturage nawe ngo ukabye pazi mbegirizo mbegirizo ubonye biriya biyetaje biri hariya haruguru Shaneza.
umva nahombye kuba nibagiwe kuzana fone yanjye ngo mbafotore murimo gukebaguza muri gare ewe mwitonde kuranga hano bariba eee ahubwo se n'amafaranga ubikire gigi banyiba uyu aba ari nde wibye gigira imyaka nabaye kuri sitiriti urabona ndakareza imana muve muri ayo shawe dutege tugende aha mureke rero mbayobore kuri studio ya riderman ndahazi hajya riderman yakubwiye ko studio turi imbere iba hegigi turatega iz'i nyamirambo n'iremera cyangwa ni mu mujyi mva mani ntabyo namubajije ariko twabaza imodoka zijya kuri studio ya riderman
ubundi se pazo ntiyavuze ko ahazi mwaretse akatuyobora Ko noneho Hmm?
mana.
turatega izerekeza ahera ata pazo
harya ntihehera menya n'iziriya we izihe se
ariko mani uyu se wiyemeraga ngo azimugira uri feke gusa kwiyemera nta kintu nagabinyatseho sore mwana ndabona harahindutse harya hepfo ni hariya cyangwa ni hariya
umva umva byoroshye gigi zana telefoni duhamagare riderman aha turangiye gusha
shani uzi ko aribyo koko shani uri umukobwa wawe byatari koko ndakara.
ugibutse ute koko reka Shani, dumuhatare ewa, ndakwemeye kabisa
yara ubu se turabigenza gute koko bigenze gute se gigi mani nuriya ko fone yanjye ishizemo umuriro uyu se nimero ye turayikurahe
fisito ku igaruriro rigaritse byagenze gute oya umunyururu ntabwo wakoraga neza ubu umaze kurifunga ehe sha burya kwiga muri tiveti ni byiza utangiye kujya wikanikira igare ariko sine igare koko maze ubona moto maze kumenya kuyikanika uyu mwaka uzarangira iby'ingenzi no ku modoka nzi kubikora ibaze sha ni byiza nanjye ubwo ngiye mu wa gatatu nugukanira sha, nkabitsinda umva Cyane.
ubwo nita na gasore bamenyeranye nta kikimpangayikishije ese papa yamuboneye avansi yashakaga iyi papa yakubise inzu ibipfunsi arayabona Hey, ese ubundi iri gare warisiga nkaza kwigendera n'amaguru urashaka kujyayo se kandi Eh, ndashaka kujya kureba ba sako bavuye i kigali ndashaka no kumenya uko bitwaye muri studio yiwi harya bagiye kuzasohora indirimbo Yego.
bari kumwe na riderman Yi, uzi ukuntu sako ugiye kuzamenyekana mu gihugu hose Eh, eh, eh, eh, sha umva batubanye Nari abasitari bugura noneho mana bizi.
yanjye. Fiston, ubu nawe uririmbanye na riderman iyo utavamo ariko navuyemo nabitekereje kuko iyi myuga ndi kwiga ndashaka kuyiha umwanya munini kugira ngo nzajye mbona ibiraka
riderzo ewana niwo kumva ukuntu sakwe twishimiye kuba tugiye kuririmbana nawe ewana namwe nabonye mutoroshye kabisa niyo mpamvu nifuje ko twakorana
Eh, umusa yo ninjye pazo rero ujya wumva habya abantu ku ijwi bya hatari Eh, ndatwika mugonge hano mwese wangu gusa ariko mumpamagaye mu kanya natangiye kwibaza niba mukije uzi ukuntu twageze nyabugogo tugakubitika tubura nimero yawe kubera ko fone yanjye yari yazimye ukuntu twabyibutse dukora simukadi mu gatelefoni ke tuyishyize mu yindi turayibona rwose twihanganire gutinda ni ukuri ntari babajama ahubwo mbere y'uko turirimba producer akadufata amajwi hari icyo nifuza ko tuvugana nta n'omu musa nta n'omu kabisa ngaho nimubwire mukeka ko ari ihe nyungu iri mu gukora iyi ndirimbo
icyakwanza izafasha abantu kumva ko kugera kure atari ko gupfa ongeraho no kumenya uburyo umuntu yakwikura mu bibazo ikindi bizadufasha kumenyekana nka saka ko twarimbanye n'umusitari impano yacu ikuru
Bon, ibyo ni byo noneho inyungu zindi mubona zavamo ni izihe nuhita uduhereza inoti se tugataka buto turi ku myako
oya oya gigi ntabwo amafaranga yaboneka nonaha kubera kugira iki se kandi uburyo umuziki utanga amafaranga urabanza ugakora indirimbo hanyuma yagera hanze abantu bakayikunda birashoboka ko bazadutumira tukayiririmba bakatwishyura Yes.
aho rero niho mubona amafaranga abawe reba wowe eh, ko numva ari birebire ra mva nakunda ubwo reka dukore umusaza ok sawa noneho gigi negera mikoro turabanza n'igitero cyawe Eh.
producer twagiye na biti
ubuzima ni nk'ishyamba ry'inzitane hari aho ugenda ukibura iyo utaye inzira cyane nageze ahantu n'inzira ndibura ndazimira nifuza yuko isimira ko numva ntari kuririmba neza gigi umva birimo kuza sha subiramo nka kwa kundi wabirepetaga
uta rota takazama nota uda kora ntabona kwikoca nageze ahantu ntizira ndibura ndazimira epfo na ruguru ntanyenya geraho nifuza yuko isimira gusa naje kureka icyaha maze nikuraho icyasha mparanira kwereka abashaka kubibona yuko mbasha sinyirimbata y'ikibi oya ntabwo nyirimbohe narahindutse nararyoshye kutabibona biragoye mfite icyerekezo gihamye ndagana heza zaho nerekeza uwo nzabyara ntabwo azanyita umubyeyi gito uwiteka ari kumwe nanjye mu mishinga mfite
ewa na gigi Yo.
urabikoze kabisa ngaho nzamura ingoma nanjye ndirimba umusa isi ntirifeya ntabwo itanga keya hari ubwo uhinga ariko ntusarure na dukeya ukubura umutwe amaso ukayahanga ikirere cyakwiyereka ukabona impuhwe z'abihehe amajoro naratemye ngo yendanye ngenda nemye biza kurangira nkemye nkemye ndembye nyuma naje gukanguka nkura amaboko mu mifuka mfata ibintu byose bamvuga mbigira ubusa maze ngana imyuga abo nigize taba school fees ngo nige banyitaga ishyano basaba iwacu ngo ncibwe iyo duhuye none banyita umunyamahirwe urugamba narwanye rw'ubuzima sinatsinzwe ibyuya nabize amarira narize ubu narabisize niho indwara nakize navuye kure habi ndagana kure heza ndacyari ku safari ntacya nkerereza
mwiza na kevi rero karibu rwose murakoze ntabwo mama.
mwatinze mu nzira ii mu rugo baduherekeje batugeza kuri bisi tuhita tuzi ukuntu nari nkumbuye ino ni nahaba ibintu byinshi byo kwishimisha kabisa.
Ii, keve uraba uzanye ingamba nshyashya rero nubwo wimutse umwaka ushize ntabwo witwaye neza kubera kandi kurangara mu tuntu tw'amafuti Eh, mama ni unyizere noneho Eh.
ndabizi ngiye mu wa gatatu uzabona ukuntu icya leta nyanura
ntibumva noneho nuko nuko ariko se yanike yagiye ko adakoma eee bagiye i kigali hari umuhanzi witwa riderman ngo bafatanyije indirimbo yewe sakwe ntaho bageze sha ariko n'ubundi bose kuririmba barabyumva pe ii bafite impano cyane rwose reka rero ngire utwo ntunganya karibu karibu Eh, murakoze
mwe karame nanjye uyu mwaka ngomba kujya muri sakwe nkabona uko nzajya njya i kigali ehe muri sakwe se ugira ngo ni ugupfa kujyamo gutyo gusa keve urumva bakwemera bazi ko kwiga kwawe bigorana iki gihembwe ngiye kwiga cyane mbitsinde Ehe.
maze bazabone ko kwinjiramo bitazabangamira amasomo yanjye
awush valanti sinjya warota tugeze muri kabunani Umva, numvaga narambiye imodoka vandike wana n'ukuri urumvaga ari ikinyengama
mbega gigi hmm, wenda tukiri muri kaburimbo ho nta kibazo naho dufashe umuhanda w'igitaka tuzi na po Puzzle, mezi ya sharupe akira mwana valentine
televiziyo mani salamu musa we uziko amaze umwanya hano muri gare mbategereje Agenda.
imodoka yazaga yose narebagamo nzi ko ariyo muje
ese burya waje no kudutegereza sha ni ukuri wakoze fisito yambiye
nimubwire uko byagenze muri studio we fisito gigi na riderman barabye ukumva neza baraziranye ariko natwe korasi twabikoze neza cyane
kabisa bashawe muze dutahe burije tuzategereze ko isohoka ahubwo se fisito twazanye igare twese turarya aho ducyurera ya nuko nashakaga kwihuta ngo nasanga bisi yantanze kuhagera ariko hari uwihuta namujyana njya niba umuntu wihuta ari valentine ubwo nyine yamuheka ku igare akamujyana rwose kareka ntabwo nihuta ndajyana n'abandi reka n'ubundi gusigana si byiza reka ngende ndicunga twiganirira nta bijyanye ariko se mwana fisito Yo.
rimeze hano banirira kanyenga mwana harya pazo urarizi ko ntarakubona uritwaye
mireze ariko wowe ugize ngo ngewe pazo hari ikintu ntazi maze maze urebe sha Ah, ouais. Eh, Comment les mots vous ont ça Avez pas zo.
Bafite Tazo na- ikibazo.
tazo na kukundi. Wey, wey, wey.
Aje Tazo bazo.
uterere utuye mu kiziba. Mani bazo. Ubwo nta kintu ubaye. Mani Iyo dore ukuntu abaye mu maso.
twakomeretse sha Twabikubwira
uzi naciye ko nahindutse ibyo ahantu hose ndasa n'akavure kabone neza neza
tesi reka sha motari abanze ngarurire uje iwacu ukora iki je
none se tesi maze iminsi nkwandikira mesaje ntusubize naguhamagara ntuyifate wagira ngo kuko mbigenze gutya Hmm? ngize ukuri ahubwo n'iyi mesaje nkwandikiye nkubwira ko mpagaze iwanyu ku irembo sinari nzi kuri buyihe agaciro ngaho rero mbwira icyo ushaka ugenda
none se tesi ufite ikihe kibazo kuko cyatuma umburoka ko n'ubu mbona wandakariye ngo ntakurakarira je buri ibyo wakoze n'uriya mukobwa mu gitaramo ugira ngo birashimishije none se tesi hari ikindi twakoze kuko kitari icyo kubyinana gusa kubyinisha undi mukobwa girlfriend wawe wareba se urumva atari ikibazo je none se sinakubwiye ngo uze tubyinane ukabyanga wigeze se ushaka kumenya impamvu nashaka kubyina eh ahubwo ugahita unsigaho ukirukanyira uriya mukobwa
ariko tesi urabizi ukuntu iriya ndirimbo yari igiyemo ukuntu nyemera sibyo wagira ngo nkore iki ntabwo wagomba kunsiga njye nyine di urumva ni ukuri tesi namaze kubyina nje kukureba nsanga watashye ntataha ko wari umaze kunkoza isoni imbere ya kirezi na bera nari kuhaguma nkora iki ariko tesi ibintu byose nshaka ko dukora urabyanga none uba Ubugira- ushaka ko nkora ibyo ushaka gusa njye ntatekereje Hmm. noneho uragira ngo ari njye uzagendera ku byo ushaka je iki kiganiro ndabona nta hantu kiri butugeze kuko mbona utanyubaha nk'umuntu ukunda Eh, eh,
taha ibyanjye nawe birangiriye aha ngo iki ubwo se wabikora koko tesi